mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi ry'amerika mu burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri ku badukurikira kuri interineti turi live kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vuba akadomo ko mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi ni edi rwema ubasuhuza mbaye ikaze mu kiganiro murisanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
jedi mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi hano i washington dc muri kumwe nanjye edi rwema uyu munsi twagombaga kuvuga ku bimaze iminsi bivugwa n'abanyapolitike mu ntara ya kivu ya ruguru basanga gukomeza igikorwa cy'amatora ateganijwe mu mpera z'umwaka hakiri uduce abaturage batigeze biyandikisha gutora kuko tugenzurwa n'imitwe y'inyeshyamba ari ukubambura uburenganzira bwo guhagararirwa no kugira uruhare mu matora utwo duce ahanini tuvugwa turi muri za teritwari za masisi na, na rucuru ibyo ni byo twifuzaga kuganiraho cyane ariko ku bw'amahirwe make umutumirwa wacu ku munota wa nyuma yatubwiye ko ataza kuboneka ni nayo mpamvu ubu ngubu tuza kubaharira ijambo mwebwe bakunzi b'ijwi rya amerika kugira ngo uh, mugire icyo mutubwira cyangwa se mudusangize amakuru y'aho mutuye uh, uko mwatangiye icyumweru dore ko ari umunsi wa mbere uh, kuri telefoni reka duhere ku kuri norbel wiriwe neza yego uri hehe
ni mu majyaruguru y'u rwanda mu karere ka rurinda ni amahoro
amahoro ni amahoro mwebwe natwe ni amahoro harashyushye cyane ina
reka tubanze turashimire ku nsanganyamatsiko mwiza mwateguye urakoze
kimwe n'ijwi rya amerika uburyo babashije kwegerana abaturage rero ndabona umunsi utangiye neza kandi amakuru aba ahari ni ay'akazuba kameze nabi cyane ariko ni mu bihe bisanzwe nyine byayo pe byabyo ni ibihe bisanzwe by'izuba ariko muri iyi minsi bisigaye bivugwa ko noneho ryatse kurusha uko ubusanzwe ryakaga
abana riteye ubwoba pe riteye ubwoba ariko uko isi igenda ihinduka nyine umuntu agenda abyaka uko abibonye
by'umwihariko se aho mutuye ni iki kihavugwa muri iyi minsi
hari itangwa ry'amashanyarazi ku baturage aho ni mu kahe gace
mu gace ka rurindo mu murenge wa buyoga akagari ni aka gahororo
mwari musanzwe nta mashanyarazi mwari musanzwe mufite
eee nta mashanyarazi yari ahari hari kugenda hegerezwa n'ibindi bikorwa bitandukanye birimo kugeza amazi ku baturage barwanya amasuri ku misozi ishobora gusenya ibindi bikorwa remezo harimo nk'imihanda ubwo ndumva hari n'abaturage nyine hari na damu ihari ibikorwa remezo babasha kuhira imyaka abaturage iyo damu ikora akazi ki
iyo damu icyo ifasha abaturage igafasha kuhira imyaka yabo kuko murabona ko mu mwaka tugeramo sezo eshatu noneho abaturage bakoroherwa mu kuhira imyaka yabo muri iki gihe cy'izuba ubu hari guhingwamo ibigori hagiye guhingwamo ibigori muri ya sezo Mm.
bahingamo n'imboga ibintu nyine bishobora gufasha umuturage kuba yatera imbere Mm.
anasagurira isoko Yego.
Mm.
Norbert ndagushimiye cyane kuri ayo makuru mu karere ka Rulindo urakoze cyane
Mm, ariko ano ikintu nigeze kubasaba sinzi ukuntu wenda mwazakimfashamo Mm.
Mm, hari umuhanda nigeze kuvugana wenda mwazatubariza ukuntu uhagaze kuko waduteye inzara uwo ni uwuhe
Eh, ni umuhanda wo muri gicumbi wadukanyije n'akarere ka rulindo Mm.
Eh, uwo muhanda umeze nabi cyane ku ruhande rwa rulindo umuhanda urakoze ariko muri gicumbi ntabwo ukoze kandi ntabwo baduha ibisobanuro bifatika by'uwo muhanda Mm.
Eh, ndumva rero sinzi ukuntu ubwo mwazadufasha.
aba- abaturage bakora ingendo hagati ya Gicumbi na Rulindo bigenda gute
ubwo nyine ni ikibazo nyine kiba kigoye kuko hari imbuto ziba zeze muri icyo gishanga Mm.
ugasanga zigiye kuzenguruka ugasanga zishobora kujya ze- zangiritse Mm.
kandi uwo muhanda ni ukuri wadufashaga Mm.
mu kugeza umusaruro ubwo ni- ni gaseke muyange ubusanzwe se Uwa wa- Gaseke.
wari u- wa- uwo muhanda wari uriho eh, warangiritse cyangwa se nta nta muhanda wigeze uhaba
uwo muhanda wari uhari Mm.
na n'ubu urahari yego ariko icyo tuvuga ni uko utabasha gukoreshwa N- ntabwo imodoka ishobora kuba yawunyuramo na moto ni ukwihangana Ah.
n'ayo magare ntabasha kuba yanyuramo uko bikwiriye Mm.
hari amata nyine aba ava muri ayo makaritsiye atandukanye Mm.
ukabona rero yo kuyagezayo ni ikibazo gikomeye cyane urakoze cyane noruberi icyo kibazo nzakiganiraho na bagenzi bacu bakorera mu rwanda ubwo we tuzabasaba bagerageze barebe uko ba- bagicukumbura hanyuma bakavugana n'ubuyobozi ah, kuri ibyo byifuzo byanyu ko mwifuza ko uwo muhanda wakongera ugatunganywa urakoze cyane
yego namwe murakoze cyane cy'amerika radiyo ijwi rya amerika kuri telefoni dufite na simoni wiriwe
Biriwe neza.
yego urihe
Ah, Ubu ngubu ndi Kigali mu Rwanda.
Eh,
Ah, heza neza na neza hehe
ah, ndi- Ubu ndi kuva i Kigali njya i Huye.
urimo urajya huye
Yego.
ubu uri mu modoka
Eh, Ndi mu modoka.
Eh,
Eh, icyo wifuza wo- wowe kudusangiza n'iki uyu munsi
uretse ko nyine wenda habayeho ikibazo cyo kuba gahunda yahindutse ariko Mm, ubusanzwe nta kidasanzwe gihari hari izuba ryinshi ahandi hose mu gihugu mm,
izuba ryo ni ryinshi ahantu hose nta gisa nta gisa
ariko ubundi muri rusange ubwo ubuzima buba buri kugenda neza Eh, ubwo natwe ni ukutwihanganira umutumirwa twari twateganyije uyu munsi kugira ngo tuvuge ku mpungenge z'abaturage bo muri kivu ya ruguru Ah, ntitwashoboye kumubona ku munota wa nyuma ariko nta kundi urakoze cyane kandi ugire urugendo rwiza ntabwo bato gato yego
mu ku wa gatandatu ku wa gatandatu ikiganiro kiraba
ku wa gatandatu kenshi ntabwo kiba live dukunze guhutisha ikiba cyara- cyaraye kibaye Eh. sawa urakoze cyane ndumva uri mu bantu benshi reka tukure ko ukomeza urugendo rwawe urakoze cyane radiyo ijwi ry'amerika kuri telefoni dufite na idirisa bakungu wiriwe neza
biriwe neza urihe idirisa
mirire hano i kigali mu rwanda hehe eh, ndi mwekaruruma mvura karuruma hafi y'ibigega
iri hafi y'ibigega ngora mu kagera muto Ah, yego makuru kirera aho ngaho Nishi- amakuru ni meza nta kibazo usibye ubushyuhe bwinshi cyane Mm.
eh, buri kuri dogere nini cyane ubwo bushyuhe ah, Ariko- ni ku isi hose ndetse abahanga mu bijyanye n'iteganyagihe ejo bundi baherutse kuvuga ko itariki ya kane z'ukwa karindwi n'iya gatanu z'ukwa karindwi ariyo minsi mu mateka ah, yashyushye cyane kuva batangiye gufata ibipimo bijyanye n'iteganyagihe ni ikibazo rero gikomereye isi yose
yego Mm, ni ukuvuga rero hano i kigali tumeze neza umutekano nta kibazo turashima imana mm, bituma tunyamu neza nta kibazo urimo urakoze Eh, ikintu ikintu kiduhangayikishije ni kigali gusa
ni iki natwe kuri nyina bimwe Eh, biraheza Wa- Na- ntabwo ndimo kuku idirisa ntabwo ndimo kukumva neza wari uvuze ngo i- ikintu kibahangayikishije cyane ni iki
ibintu biduhangayikishije hano i kigali ni ibiciro biri hejuru ku biciro bimwe na bimwe ku masoko Mm.
eh, n'isukari n'umuceri birakira ibiba birahenda cyane Ah.
nta kibazo urebye nicyo kibazo kiri hano i kigali gusa Okay, ikibazo ariko warumvajije we nari mvuze ngo ikibazo cy'ibiribwa ni ikibazo gikunze kugaruka cyane mu biganiro byinshi tugenda dukora ah, kandi si mu Rwanda gusa ni no hirya no hino ku isi abantu benshi bakavuga ko ahanini biterwa n'ikibazo cy'intambara hagati y'Uburusiya na Ukraine ariko wenda hari nk'i- n'ibindi bintu umuntu ashobora kwibaza nk'ibicuruzwa biba bikorewe mu gihugu kuki bihenda kandi ah, byo bidasaba izo za transport n'ibindi byongerwaho kugira ngo bigere ku masoko
Eh, eh, uko bimeze hano i kigali turashima leta yacu y'ubumwe hari ibiciro yagiye igabanyaho n'imisoro n'ibis- n'imisoro ikagenda iyigabanya ariko tukagira ikibazo ikibazo kimwe gusa ba bacuruzi babicuruza ugasanga ba- bareba- ntibabitanga barabifungirana byanashiramo bakongera bakarangura ibindi bakabihisha noneho ugasanga wa muturage wo hasi nyine biramugoye cyane turisabira leta ko yako- i- badukore- i- ba- badukore ubuvugizi cyane ku bantu bacuruza ibicuruza bakabisubiza ku biciro leta nyine yagenye Mm.
yego simoni urakoze cyane kandi ndibaza ko ibyo bitekerezo byawe n'ibyo bibazo abafata ibyemezo nabo rimwe na rimwe baba bakurikira ijwi rya amerika kandi natwe ah, ni ikibazo dukomeje gukurikirana cyane cyane abanyamakuru bacu bari aho ngaho kenshi bara- babikoraho ubwo twizere ko ah, amaherezo umuti uzaboneka icyo kibazo abaturage n'uwo muzigo ah, ubakomereye ukaba wa- wabavaho urakoze cyane Ye- yego ikindi kibazo ni kimwe nari mfite Mm.
Eh, ni ukuvuga ngo twebwe abakozi nyine aba- i- umushahara tuba dukora muri iyi minsi uracyari hasi cyane Mm.
ni ukuvuga ngo kuva twava muri bya bihe bya korona Mm.
bya- ibiciro bya- byariyongereye dukubitamo n'ibibazo bya korona noneho wa mushahara dukorera ukajya utubana mukeya mukeya ku isoko urabona twebwe twebwe kigali abashuri aba- hari amashuri yatubizwe n'aya leta aya leta akaba ahenda ariko amashuri yatubizwe akaba ahenda cyane Mm.
nicyo kintu kitu- kiduhangayikishije cyane ni ukuvuga ngo bigiye ba- leta ibisubiyemo neza ubuzima bwakongera bukamera neza nta kibazo gihari Mm. urakoze cyane simoni nizere ko ibyo bibazo ababishinzwe babyumva ah, cyane cyane ko uvuze ko ah, wavu- wavuze ko ibiciro ku masoko bihenze imishahara ntabwo yigeze izamuka kandi ah, ubuzima buragoye twizere ko rero abafata ibyemezo bazagerageza kumva ah, izo mpungenge zanyu bakabibonera umuti idirisa abakungu ndagushimiye cyane
murakoze cyane ugira umugoroba mwiza radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda twari twabibabwiye ko uyu munsi twagombaga kuganira ahanini ku kibazo kijyanye n'amatora ah, muri repubulika ya demokarasi ya kongo cyane cyane ah, muri mu ntara ya kivu ya ruguru aho bamwe mu baturage ndetse n'abanyapolitike bafite impungenge z'uko hari abaturage ah, bashobora kubuzwa uburenganzira bwabo bwo gutora cyane cyane ah, mu duce ah, turimo imirwano ariko ku munota wa nyuma abatumirwa bacu ntabwo baje kuboneka niyo mpamvu muri aka kanya turimo kubasaba kugira ngo namwe mudusangize amakuru y'aho mutuye kuri telefoni mfite madiba marcelo wiriwe neza
mwiriwe neza ego uri hehe
ubu ndi mu ndi mu mujyi wa gisenyi rubavu
yego ehe
ariko uyu munsi nibwo nambutse maze iminsi igoma Wa- wambutse uyu munsi uva uva goma uzi igisenyi
Eh, gituku santere ya gituku Ah,
Mm, mu by'ukuri urebye uko bihagaze hari ahantu igoma ukumva nta gahunda y'amatora igomba kuzabaho ukurikije n'umutekano muke uba uhari uba usanga umuntu uwo ari we wese eh, a- ababajwe no- n'inkuru- n'inkuru zijyanye n'umutekano mukeya nyine z'impande n'impande ukurikije nyine n'izo- n'iyo n'iyo santere uba wumva ko nyine uko byagenda kose nta matora agomba kuzabaho nk'uko byari bisanzwe bikorwa wowe uri umunyekongo cyangwa uri umunyarwanda
njye ndi umunyekongo ukore ndi umunyarwanda ukorera muri kongo cyane iminsi yose okay none hari n'impungenge z'uko hari abantu benshi ah, bagombaga kwiyandikisha kugira ngo bazatore ariko igihe kirangira benshi ah, batiyandikishije izo mpungenge wigeze uzumva cyane cyane wowe ukorana nabo
izo mpungenge zirahari cyane kuko uba usanga ni- nu- nu- muri gahunda y'ubuyobozi eh, umuturage umuturage umubwira kwiyandikisha mu bijyanye n'amatora akakubwira ko nta nta gahunda ihari yabyo kuko uba wumva nyine nta- nta mahoro baba bafite rwose nta mahoro nta mutekano ni uko biba bimeze
hagiye hano han- hanumvikana impungenge n'ibibazo by'uko abantu b'abaturage bakoresha ururimi rw'ikinyarwanda rimwe na rimwe ah, bibasirwa Ah, wowe nk'umunyarwanda ukorera muri kongo ah, ibyo bibazo ntabyo ujya uhura nabyo
E, ibyo bibazo birahari cyane birahari cyane kuko nanjye reka nitangeho urugero yewe bigeze bamenya ko mvuga ururimi rw'ikinyarwanda ndi umunyarwanda banyirutseho amabuye ibiti abaturage bose natabawe n'urugo rw'umuturanyi nasimbukiyemo sohoka nyine byarangiye bagiye umubyeyi angi- a- ambera umubyeyi nawe se akinga mba- ntabarwa muri ubwo buryo ariko mu by'ukuri umu- ururimi rw'ikinyarwanda hari ahantu ni ururimi rwo kwitondera nta muntu ugipfa kuruvuga
hanyuma se urujya n'uruza rwo bimeze gute Ah, nzi ko ubuhahirane hagati ya goma na gisenyi ah, ni- ni- ni- ni- ni hamwe mu hantu habaga urujya na- n'uruza rwinshi cyane ukurikije indi mipaka y'u rwanda Ah, ubu ngubu bihagaze gute
ubu gutya ubu kugira ngo umuntu yambuke biri gusaba icyangombwa bita perime de sejour utayifite uri umunyarwanda ntabwo wajya igoma bikunde Mm.
ikindi abanya- abakongomani kuza mu rwanda uba ubona bikandagira nta abanya- nta abakongomani bakiza mu rwanda urujya n'uruza n'abanyarwanda bajya igoma gusa nta bakongomani bakiza mu rwanda I- iyo perimi de sojuru ubusanzwe barayakaga cyangwa se yaje nyuma y'uko ha- hatangiye ibibazo
Eh, iyo perime de sejour igiyeho aho habonekeye umutekano muke hagati y'u rwanda hagati ya M23 na- na- na congo ubundi mwambukaga gute
ubundi yabaga ari irangamuntu y'akarere ka rubavu umuntu uwo ari wese uvuka muri rubavu yarambukaga nta kibazo ku irangamuntu bakamuha akajeto agenderaho Ah.
ariko kuri ubu ngubu nta muntu ucyambuka adafite perime de sejour niba waba ufite iyo rangamuntu ntabwo wakambuka Ah. Ha- ha- ha- Mm.
bisabi aku- kugira ngo se ubone iyo permis de séjour ha- hari igiciro cya- hari- biragorana kuyibona cyangwa se ni ibintu byoroshye
Eh, biragoye ni ukuvuga ngo ni ni amadolari mirongo ine Eh, kugira ngo uyihabwe ikamara igihe kingana n'umwaka umwe ah,
ubwo nanone bisaba kuyigurira muri congo kandi nabwo bisaba kwitwararika no kuba nyine ufite- ufite umuntu wigoma u- uhasobanukije cyangwa w'umukongomani uzwi nyine mu rwego rw- rwo muri guverinoma kugira ngo uyibone
Eh, kugira ngo ubone iyo perime de sejour hanyuma se ku banyekongo bo baza gisenyi nabo basabwa icyangombwa nk'icyo
ku bakongomani baza mu rwanda ibyo ngibyo nta- ntabwo ntabwo babibazwa kuko uba ubona kuza mu rwanda mbega twebwe uba ubona umunyamahanga yubashwe cyane umunyamahanga aba yubashwe cyane mu rwanda mu kwambuka nta kibazo Mm.
madiba marcelo gomez ah, nagira ngo ngushimire cyane nawe kuri ayo makuru udusangije ah, kandi nkwifuriza kugira umunsi mwiza wakoze cyane
Eh, murakoze namwe ugira umunsi mwiza radiyo ijwi ry'amerika kuri telefoni dufite na ombeni wiriwe neza
murakoze murakoze radiyo y'ijwi ry'amerika twiriwe neza twiriwe neza ego ombeni uduhamagaye uri hehe
kuri ubu mmerereye muri gurupema ya kibabi aho bita mubishaza muri teritwari ya masisi muri noro kivu muri noru kivu Ah, noru kivu niyo twifuzaga ku- kuganiraho cyane cyane n'umutumirwa nari natumiye ariko ku munota wa nyuma atubwira ko ataza kuboneka ahanini ni ku mpungenge zijyanye n'uko hari abantu benshi bashobora kuba ngo batariyandikishije kugira ngo babone ikarita y'itora ibyo bikazatuma benshi badatora icyo kibazo wowe aho uri hari icyo mufite
murakoze murakoze radiyo y'ijwi ry'amerika nkatwe abaturage baturiye muri teritwari ya masisi impungenge irahari kuko twari twiteze ko nyine muri uku kwa karindwi tuzakorerwa ibarura wenda tukabona amakarite y'itora kugira ngo tuzabashe kwitabira amatora ariko kuruba benshi natuzi nimba iyo gahunda leta ikidufite umugambi wenda kuba yatwibuka nk'abantu baturiye zino teritwari harimo masisi na rucuru gusa benshi ko turacyarindiye ko wenda hari igihe byazakunda wenda mu mpera za nyuma bigacamo niyo makuru twaba dufite niyo makuru mufite hanyuma se muri rusange aho ngaho utuye muri masisi muri iyi minsi havugwaga ibibazo by'umutekano muke ibibazo by'intambara gutana mu mitwe hagati y'inyeshyamba n'ingabo za leta ubu bintu bihagaze gute
kuri ubu kuri ubu abaturage nta kibazo dufite abaturage nta kibazo dufite kabisa intambara zaratuje nkeka amezi yagiye kurenga abiri nta rusaku twumva hano aho duturiye muri muri masisi ku ruhande rwa gurupema ya kibabi na na za bugabo na kuri ubu nta kibazo dufite twewe gusa ko iyo twumva nyine ibibazo binari muri rucuru
aho ngaho hagenzurwa n'izihe ngabo iza leta cyangwa se iz'umuryango wa afurika y'uburasirazuba
kuri ubu hano duherereye inkange merereye muri gurupe kibabi n'umuturage uturiye mu karere muri gurupe kibabi hagenzurwa na leta ya kongo kuko dufite polisi tukagira guverinoma ku ruhande rw'ingabo arizo frdc nizo zigenzura muri aka karere abaturanyi bo mu gace ka matana muri abo mushaki nimo hari east africa community
kuri icyo kibazo kijyanye n'abantu batarabona ikarita y'itora ni ikibazo kiri mu bantu benshi cyangwa se ni abantu bamwe na bamwe batigeze bayibona iyo karita ombeni uranyumva
mu mujyi wa goma bagerayo bakabona ubushobozi bwo kwibaruzayo ariko abaturiye muri teritwari ya masisi batabasha gutembera mu mpande mu turere twagiye turageramo imashini zibarura ubona babashe kubona ibyo byangombwa ikarita y'itora ariko abandi bagiye baseruka wenda hari abagiye baga
ombeni ombeni kubona agomakara ntabwo hari ukuntu hari ukuntu wari ucitse neza ongera usubiremo icyo gisubizo batangaga
ndi kuvuga ngo hari abagiye babasha kuba hari ababasha kuba bakora ingendo zigana muri goma ntabwo bamwe babayo bakabona muri masisi bagiye babona umwanya wo kwibaruza muri masisi igoma bakabona amakarita y'itora ariko hariho n'abandi baba muri masisi batabasha n'abasaza batabasha nyine gutembera muri goma bona bari babona ibyo byangombwa kandi twumva ko iyo karita y'itora ni nayo mukoresha nk'indangamuntu
nta niyo dukoresha nk'indangamuntu gusa ko abaturage batabasha nyine bo muri masisi batabasha kujya kubona ibyangombwa mu mujyi wa goma bari muri teritore ya masisi bafite ibya kera sinzi rero nimba indangamuntu ya kera dufite yo muri masisi nimba wenda leta yazakora perezida nyine ikavuga ngo ariyo twifashisha mu gutora natwe tutabonye wenda ibyangombwa tubibonye wenda mu mujyi wa goma na bukavu hariho n'ababonye amasisi bari bajya kinshasa bagiye bagerayo bakabasha kwibaruzayo
ombeni nagira ngo ngushimire cyane nawe kubw'akanya uhaye ijwi rya amerika ukadusangiza amakuru y'uko ibintu byifashe aho ngaho muri teritwari ya masisi urakoze cyane
murakoze murakoze kandi ubutane dukenera turahari nk'abaturage baturiye mu karere ka masisi tuba tubaha amakuru agezweho urakoze A- ariko si ubundi ubusanzwe aho ngaho masisi ah, ah, ibikorwa bihagaragara ni ibihe bikorwa urubyiruko nkawe muba mukora iyihe mirimo
Bo, ibikorwa bijya bigaragara nk'aha muri masisi ku rwe- byerekeranye n'u- n'urubyiruko ni icyerekeranye n'ubuhinzi ubworozi n'abandi ni abacuruzi nkatwe siritu nk'aba- nk'aba- nk'aba- nk'aba- nk'aba- nk'abasore nko mu rubyiruko tuba benshi tuba abamotari naho ikindi urubyiruko muri masisi rwihangiyemo ni uguteza imbere nyine imyuga zitandukanye muri teritwari ya masisi zitandukanye Mm. hari hari eh, u- u- u- umwe mu- twavuganaga mu kanya u- w'umunyarwanda wari uvuye i Goma agiye i gisenyi atubwira ko rimwe na rimwe gukoresha ururimi rw'ikinyarwanda bishobora kukubera ikibazo aho ngaho muri kongo nkamwe banyekongo muvu- muvuga ururimi rw'ikinyarwanda ibyo bibazo muhura nabyo
So, kuri ako kabazo nta nta bibazo duhura nabyo kuko nanjye mmerereye muri teritwari ya masisi buri wese waba uvuga ururimi rw'ikinyarwanda wavuga ikirundi wavuga igiswahili wavuga icyongereza muri teritwari ya masisi hagati keretse nimba biba mu gandi materitware atari teritwari ya masisi teritwari ya masisi ururimi urwo arirwo rwose rurumvikana muri teritwari ya masisi kandi benshi mu bahatuye bakoresha ururimi rw'ikinyarwanda cyangwa ikirundi
gusa ko muri teritwari ya masisi ikirundi ni gikeya ikinyarwanda nicyo cyumvikana cyane cyane n'igiswahili igifaransa iringara icyo uganiye cyose na mugenzi wawe murumvikana nta kibazo urakoze cyane ombeni ugira umugoroba mwiza
urakoze radiyo ijwi ry'amerika Murakoze. Radiyo Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC, ikiganiro ni muri Isanga muri studio ya karindwi, muri kumwe nanjye Edi Rwema, nari nabibabwiye kare niseguraho ko uyu munsi twagombaga kuganira ku bijyanye n'amatora mu, muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane cyane ku mpungenge abaturage n'abanyapolitiki bafite ko hari abaturage benshi batashoboye kwibaruza ah, bagasanga kuba icyo gikorwa cy'amatora kizaba ah, bamwe bada- badafite amakarita ari ukubambura uburenganzira bwabo kuri telefoni rero dufite abandi bakunzi b'ijwi ry'amerika uzonga wiriwe neza
amahoro cyane edi yego uri hehe uranyumva
yenda kumva yego we- uherereye hehe
Eh, tuvugana mpagaze mu mujyi wa nairobi yego
Eh, nairobi bihifashe gute ngo ho harakonje nubwo ahandi hirya no hino ku isi bavuga ko hashyushye cyane
eh, nairobi harakonje cyane rwose kabisa cyane rwose rwose
Ura- hano uranyumva
yenda kumva Eh, sinzi ibintu birimo kuvuga inyuma yawe ariko gerage- turagerageza twumve hanyuma icyo wifuzaga kudusangiza uyu munsi ni iki Ah, aho ngaho nairobi ah, mu mpera z'icyumweru gishize habaye imyigaragambyo ikaze cyane ndetse abantu batatu bakaba bara ah, barayipfiriyemo ubu ibintu bihagaze gute
Ah, nairobi mu bisanzwe abanyagihugu bari mu myigaragambyo ikomeye kuko ubuzima bwarazimbye cyane rwose ku buryo buteye ubwoba abanyagihugu rero baguma mu mabarabara n'uno munsi bari bazi- baziritse mu mabarabara aho bari kumwe n'umu- n'uwarongoye imyi- imyigaragambyo Raila Odinga Mm,
ko urabye ubutegetsi buriho amatagisi ya- yadugijwe ku rwego rwo hejuru aho usanga nk'isukari yahora igurwa ijana na mirongo ibiri igeze ku mashiringi amajana ane na mirongo itanu wumva ubuzima burazinze cyane rwose abantu bato bato n'ikibazo ntibakigerayo dukira nayo batubwira ah, kandi eh, nk'uko bivuze ngo abantu bato bato ndetse n'urubyiruko rugerageza kwikorera ah, ndabyibuka ko ah, Raila eh, na ko William Ruto akiri umukandida ah, yiyamamaje avuga ko aje guhagararira ah, ba rubanda rugufi abantu bato bato batishoboye ah, i- i- i- kuba nta kirimo gukorwa ibyo byaba ari byo birimo gutuma abaturage eh, bajya mu mihanda cyangwa se bakarakara
nicyo kuko ari- ariko yiyamamariza kuba umukandida ya- ya- ya- yabeshigwa urubyiruko ko azodohe- ko- ko azotanga ubuzi aka- agatanga ubuzi ahubwo ibyo yavuze byose bwari ububeshi nibyo bituma abanyagihugu barakara Mm.
n'ubuzima bugaca buzimba cyane rwose abanyagihugu rero urubyiruko cyane cyane urazi niyo myigaragambyo urubyiruko nibwo usanga rugwiriye imbere Mm. Ah.
kubera ubuzima Mm. Ha- hanyuma se nkawe eh, ntabwo ntabwo uri umunyakenya ariko utuye muri icyo gihugu biraborohera kubona ud- imirimo
njyewe mfite ubwenegihugu bw'ubunyakenya ariko rero nk'ubu mu mujyi kandi nsanzwe nkorera ngaha mu gisagara nyine hagati Mm.
rimwe na rimwe rero ntibitworohera kubona imirimo kubera igihugu kimaze kubamo imigumuko nka kuriya Mm.
usanga n'uturi kurakora abo bantu ba- bakora imigumuko nabo baca bikigamugiza bagaca ba- batwara n'ibyo bya- byawe cyane cyane banamenye yuko uh, ubuvana hariya mu- u- utari umu- umu- umwenegihugu Mm.
baca bigiga n'umugizi wasaca usanga rero bagutaye ku ishavu bakaguta ku n'inzara mu bisanzwe kenya ubuzima burazimbye cyane rwose kabisa burazimbye ubwo ugiye gu- ku- utwaye ku isoko inoti y'igihumbi ubu utwaye utu- ibintu bitwara mu gashashi Mm.
uravye ibiro bibiri by'ubugari twahora tubigura amafaranga ija- ama- amashiringi ijana ariko ubu tukabigura biri n'itanu usanga ari ikibazo Amavu- amavuta ya- yo ku- yo guteka litiro ubu aho usanga rigura abiri ni- abiri n'itanu Mm.
aho nicyo bituma rero abantu baca barakara kandi ugasanga bajya mu mihanda n'abagore abana aba- bose ugasanga ni ikibazo kabisa hanyuma se hari icyo ubutegetsi burimo kuvuga cyangwa se kwizeza abaturage kugira ngo ah, icyo kibazo kibe cyakemuka
imiryango ntacu ubutegetsi buriko bura- buravuga kuri ibyo uretse ko Raila Odinga azunguruka ngaha mu gihugu cyose ngo ba- baraba ukuntu basinya ku rupapuro rwo gukura ubutegetsi Dr Samuel Ruto Mm.
eh, ubutegetsi bwo buracyari mu gacerere Mm. hanyuma se kuri rayira niba ari ikibazo ah, cyugarije isi yose cyane cyane ikijyanye n'iduga ry'ibiciro we hari hari hari uko avuga cyangwa se hari imigambi agaragaza yo ku- yo- yo- yo- yo gukemura icyo kibazo
imigambi asaba ubutegetsi buhari ko bu- bu- bu- bu- bupfunguza ubuzima bw'abenegihugu kubera ibi n'icyabyunyuye n'iyi tagisi nshyashya bashyizeho Mm.
iyo gukata ibice bitatu ku ijana urabye rero nk'umu- nk'umwenegihugu usanzwe akorera nk'ibihumbi icumi ku kwezi Mm.
ukwezi kuza guhera atanu mu- atanu ishirini magifise ubuzima burazinze kandi leta nayo iri mu- mu gacerere iri mu gacerere rayira nawe no kurongora abantu bajya mu mihanda kugira ngo barabe ko leta yokwikubita agahi ikure i- i- yorohereze umwenegihugu Mm. Ozongo i Nairobi muri Kenya nagira ngo nawe ngushimire cyane kuba udusangije amakuru y'uko ibintu byifashe aho ngaho muri Kenya urakoze cyane
murakoze namwe mugubwe neza ugira umunsi mwiza radiyo ijwi ry'amerika i washington dc kuri telefoni dufite na john hakizimana wiriwe neza
mahoro cyane uri hehe
mu ntara ya Cibitoke i Buru- i Burundi kibitoke cya rugombo
yego muri komine Mugwi muri komine mugwi haravugwa iki
bo mu bisanzwe muri iki gihe ki- mu- cyane cyane ikigo kiravugwa nyine n'abana bari mu buruhuko Mm,
eh, kubera kuwa gatanu amashuri yarugaye abanyeshuri bari mu buruhuko mu miryango yose vrema na kanyamuneza kuko hariho abana usanga biga kure mm.
ubu batashe bari muhira mu miryango yabo Ni- ni ikiruhuko kimara igihe kingana iki
amezi abiri amezi abiri ni menshi cyane kugira ngo ni byiza kuko imiryango iba yahuye bakongera bagasabana
ego kubera ko nk'abana nk'abana usanga bavuka mu miryango ibayabaye abenshi baca bahiga uturaka bakora kugira ngo utuzi bisumamo muri aya mezi abiri kugira ngo bareke boronke udu- ubu- udufaranga tuzobasubiza ku ishure nka cane cane abahungu baca baja gufyatura canke kubumba amatafari bakabumbira abantu bakabaha amafaranga Mm. ni utuzi se tu- Yego.
ni utuzi tuboneka vu- vuba
Bo- ego turaboneka cane kuko uko abantu baguma bahindura inyubako baguma ba- babumbisha canke bafyatuza amatafari Mm.
Eh, bagezeho rero baca biyunga ari nk'abahungu nka batanu bagaca barondera akazi ko gufyatura amatafari Mm.
ego utundi tuzi twibonekeza cyane cyane tubayebaye ku banyeshuri nk'abo baba bari mu mu- mu- mu kiruhuko ni- n'inkuture
bo nka twebwe mwi- muri komine y'iwacu harimo uduce du- tumwe tumwe bimba inzahabu Mm.
Ubu rero abandi benshi wumva yacu yongeye kurekura inzahabu naho menga ikiringo yatanze cyo kurekura nyezina ntikirashika ariko eh, abanyeshuri bamwe bamwe nabo nyine baca bisumamo bakagenda kuyimba inzahabu kugira ngo barabe ko boronka uburyo buzobasahiriza kugira ngo basubire ku mashure Mm.
ego muri rusange ah, mumeze gute hameze gute umwuka wifashe ute hari abo twavuganaga mu rwanda no muri congo bavuga ko hashyushye cyane aho ngaho bite
yegome cyane no mu burundi mu ntara yacu ya cibitoke harashushe cyane rwose Mm.
ego nk'ubu izuba n'aya masaha two turavugana izuba ni ryinshi cyane rwose naho ari ku mugoroba Mm.
ego izuba ni ryinshi
john hakizimana nawe nagira ngo ngushimire kuri ayo makuru yo mu ntara ya kibitoki dusangije kandi ugira umunsi mwiza
murakoze cyane ku ijwi rya amerika urakoze cyane nawe radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda reka dufate akaruhuko gato hanyuma tugaruke dukomeza n'ikiganiro
Mshike mshike ndege tunduni, tunduni, si wajanja tumekimbia. Mshike mshike ndege tunduni, tunduni, waliobaki wataumia. Mshike mshike ndege tunduni, tunduni, si wajanja tumekimbia. Mshike mshike ndege tunduni, tunduni, hatuogopi wakituvamia. Hey.
mshike mshike ha ndege tunduni uhuru duni tusifanye mtumo kiono na puno bora unasepa tu unachaona cheka tu Uhuhu, ha, ha, ha. ho ho ho tupo kimshikamano takimfano no malumbano twapangwa mabano sisi tulotoka nje tundu tundu tundu mautundu mbinafsana nafasi tunaishi bila wasi sisi sio kama kuku tukamate utufuge bila hata vuvuge majo la pokopoko mnombe bobo alikoko na wengi tu wanashingaa mtufuge ndege halafu wati tu wanale njaa
Amani kwa sasa imekuwa kipo mdomoni, huwezi ukamjua mtu jinsi alivyo moyoni, anafikiria nini na anawaza nini. Siku utakuwa mbele ndo mba yako na utuamini, chukulia fesi, jiamini, jiulize mwenyewe unafanya nini nini nini, masela masela. Siku zote maisha yetu ni kupigana pini, mtu unakanyaga, unashindwa hata kuongea ukweli. Tunawatakia kila laheri katika hii dunia, tumechoka sasa, tumeamua kwenda kujitafutia habari. Ndio au sio bwana?
Brrr, napepea effect muhimu effect muhimu sana yo acheni kubugi na fani nyie ndege ndani ya tundu tunapozuka si kama chini ingia mitini microphone kama bunduki tuko vitani tacheza na nyini tunapojikaza kisabuni chi ngoma nyefuni kitu kwani hakuna ushindi mezani hapa ni vinda na mizani machezo kiubunifu mbaga na tunzo la kinifu hatujisifu amtuhusu ah ni rich wani baby Mshike mshike ndege tunduni, tunduni, si wajanja tumekimbia. Mshike mshike ndege tunduni, tunduni, waliobaki wataumia. Mshike mshike ndege tunduni, tunduni, si wajanja tumekimbia. Mshike mshike ndege tunduni, tunduni, hatuogopi wakituvamia. Eh.
haukwa pakawa mara ikawa usiku ikawa mchana na hii ni kwa dunia nzima walishabana walishakana ile kiaina leo wanaungama sio leo tu hata jana ila sisi tu ndio wana hadi mambo yanapofana tupo tunduni kundini ukumbini vumbini tupo bandarini kusaka yote madini yaani hile makini je ni wangapi makini wangapi yamkini
Yap, yap, yap, yap, yap. Mi ni ndege mwenye asili ya kunguru, ni muda mrefu nilikuwa nataka uhuru, sasa muda mwafaka, panya simtetesha lubu paka aida lawama kuliko fefetea ni muda mrefu si heshima si tulikuwekea, sasa tafalani, presha imepanda sukari nadhani. Miaka tisa nimekulia kwenye fani, si utani. Anenijua atakubali, asenijua atakataa, na kuona kama najigamba unamfunga kamba. Maisha mgongoni kwa mtu si safari, kwa mwanaume kamili.
Mshike mshike ndege tunduni, tunduni, si wajanja tumekimbia. Mshike mshike ndege tunduni, ndege tunduni, hatuogopi wakituvamia.
Shtuka, shtuka, limekushuka, dhuma zimekwisha, ni muda kiepe kiasi, ndege miteze, ubwete mapende, kede wa kede, kana mabwege, umetunyonya vya kutosha, we mene siwe mbamba, kiasi na kayoga moja moja, effect muhimu, effect muhimu sana.
Si ndege tuko tunduni, tumekamatwa na mtu wa shifti za usiku. Miaka mingi imepita, tuko ndani hatutoki. Bahati mbaya mwenye ndege kajisahau, baada ya kufunga kufuli kasau, alitoka kidogo kuelekea kwenye maji. Huyu mnyonyaji kageuza kisogo, wa kwanza kutoka ni mimi nilichochoka. Kumbe wenzangu walikuwa na akili kama yangu, hivyo hivyo nao wakatoka Ah, wota vese lijaisha, wakabakia mabwege, wengine sioweza kutoka, sababu nyayo zao zilikuwa zimenyonyoka. Wengine mwende nyayo ndogo alitoka kutoka, akabanwa na mlango kwani mwenye ndege alishawahi kufika, ikawa shida kwa yeye kutaka kutoka. Hivi sasa sisi tunakula raha huku msituni tulikofika, kuna matunda aliyo mtini na yale aliyodondoka. Hizo laki kwetu buku, hakuna anayejishuku, kuanzia daa mpaka Arusha ni swala mpaka kuku, tunatafuna kama tuna akili nzuri, kiburi chenye kuchokoma fe
Mshike, mshike ndege tunduni, tunduni, si wajanja tumekimbia. Mshike, mshike ndege tunduni, tunduni, waliobaki wataumia. Mshike, mshike ndege tunduni, tunduni, si wajanja tumekimbia.
iyo ni indirimbo ndege tunduni ni indirimbo y'itsinda rya tmk wanaume ryo mu gihugu cya tanzania mbibutsa ko iyi mwumva ari radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye edi rwema mu buhanga bw'ibyuma turi kumwe na cornelius nadia tahani urimo kumfasha kwegeranya kino kiganiro ikiganiro ubusanzwe twagombaga kuganira ku bijyanye n'amatora muri repubulika ya demokarasi ya kongo cyane cyane mu ntara ya kivu ya ruguru aho abaturage bo muri teritwari za masisi ndetse na rucuru bavuga ko hari benshi batigeze babona ah, amakarita y'itora igihe cyo kwiyandikisha kikarangira batayabonye bakumva ko uburenganzira bwabo basa nkaho barimo kubwamburwa kubera ko batazashobora kwitabira ibikorwa by'amatora ateganijwe mu kwezi kwa cumi na kabiri ariko nanone tukaba twahaye urubuga mwebwe bakunzi bacu kugira ngo mutugezeho uko ibintu byifashe aho muri mu gihe umutumirwa wacu twari twizeye ko tuza kuba turi kumwe yatubwiye ku munota wa nyuma ko ataboneka kuri telefoni mfite hakorimana wiriwe neza
Yiriwe neza.
uri hehe hakorimana
Eh, Turi mu Rwanda mu karere ka Musanze intara y'Amajyaruguru mu karere ka musanze ni amahoro
ni amahoro hiriwe akantu k'akazuba hashyushye cyane ariko buno muri aya masaha urabona yatangiye gukonja bigaragara ko muri ku isaha imvura ishobora kugwa ubusanzwe ako karere kanyu ni akarere buri gihe kaba gakonje kandi akunze kugwa imvura nyinshi
Eh, ari nayo mpamvu mweza
eh, ari nayo mpamvu mweza
ah, cyane cyane cyane Eh, hari n'amakuru maze iminsi nsoma bavuga ko ah, umujyi wa musanze urimo gutera imbere ku muvuduko uri hejuru cyane
mu buryo bugaragara cyane rwose ntabwo babeshye niko bimeze Mm. Wana- wanatwandikiye utubwira ko aho ngaho musanze bahafatiye umugabo wo mu murenge wa gahunga i burera wari warahahungiye nyuma yo kwica umugore we ayo makuru ni makuru ki
Eh, niko bimeze umunsi w'ejo nimugoroba nibwo yamwishe hanyuma aza kurara aho ngaho nyine eh, mu murenge wa nyange akagari ka muhabura so bamufashe muri iki gitondo ntabwo nabashije kumenya amazina ye ahubwo nahuye n'imodokari yari imutwaye ya- yo bita pandagari ya polisi ubu ngubu akaba afungiwe kuri sitasiyo ya polisi y'umurenge wa gahunga
ahandi ahandi muri uwo mujyi wanyu wa musanze usibye iyo ensida yahabaye ndetse n'ikibazo cy'ubukonje cyangwa se ubushyuhe bwinshi ah, urubyiruko nkawe ubusanzwe muhakora iki
turahinga abandi dukunda gutwara abagenzi ku mamoto no ku magare So, usanga urubyiruko rushyigikira no gukora imyuga gusudira kubaza byinshi nyine usanga urubyiruko ahanini rurimo kwiteza imbere muri ubwo buryo mu mirimo itandukanye Mm. hanyuma se ko barimo kuvuga ko uwo mujyi wanyu urimo gutera imbere cyane kandi uko umujyi ugenda utera imbere niko n'ubuzima burushaho guhenda Ah, abaturage ba musanze biteguye gukomezanya n'uwo muvuduko cyangwa se hari abashobora ku- ku- ku- kuzasiga inyuma
Ah, urebye ubuzima bwo nakubesha kabisa umuturage arababaye cyane ku- ku bw'ubuzima burimo bugenda buzamuka cyane cyane urebye n'ibi- n'ibiribwa birimo birahenda cyane ku ku buryo butangaje So, u- abafite imbaraga nkeya mu bigaragara bashobora kuzareba ahandi berekeza
Mm. urakoze urakoze cyane rero ndagushimiye kandi mukomeze mugire umunsi mwiza aho ngaho ah, mu karere ka musanze
Eh, ebi urakoze kandi ndagukunda cyane nkunda kubakurikira buri gihe cyose ndagushimiye nanjye kandi ugire umunsi mwiza
murakoze cyane radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc kuri telefoni dufite na habarugari wiriwe
benwa habarugira habarugira
yego haba ndi muranza mu burundi murambya mu burundi ni amahoro
yego n'amahoro aho ni hagati mu gihugu
Ah, ni hagati mu gihugu byegeranye na gitega yego
yego haravugwa make
Eh, ah, mu hagati mu gihugu hariyo ibikorwa bike bimwe turi mu mu- hasanzwe n'umunyeshuri hari ibikorwa bimwe bimwe tuba turakora twiteza imbere abanyeshuri byatuze turamye ibikoresho tuzojyana ku ishuri Eh, ha- ufite imyaka ingahe
Eh, nka seventa ufite venta bivuze ko wagejeje igihe cyo gukora
yego hanyuma se utuzi mu- mu- mujyamo ni- n'ituzi nyabaki eh,
turajya nko gusatura ama cyangwa tukajya tukajya gufasha abandi nko kudandaza bakaguha amafaranga makeya hanyuma uka- uka- ukagereranya ukarika makeya yaba aguhaye nka senke mire ukarika nka demire ayandi nayo kwifashisha mu two gukeneye ukagura ibikoresho ah. Tu- tu- tuboneka vuba se utwo tuzi
oya turaba- turaboneka rimwe rimwe mu byose kenshi nabo tu- tu- tubura Mm, tukihangana hanyuma tukihanuka
mm. aho nyine muri iyo ntara ya muramvya ni naho wiga cyangwa wiga uba ku ishuri
oya niho niga Mm. Habarugira ndibaza ko dushobora kuba tumubuze kuri telefoni ariko ah, ni byiza cyane ko agize neza kutubwira uko ibintu byifashe ah, aho ngaho mu ntara ya Muramvya mu gihugu hagati mu Burundi aho avuga ko we nk'umunyeshuri ubu bari mu biruhuko by'amezi abiri nabo bagerageza gushaka utuzi tumwe na tumwe kugira ngo ah, bitegure kuzasubira mu mashuri bafite ibikoresho by'ingenzi bakenera mu ishuri Eh, atubwiye ko mu byo bakora kenshi usanga ari ugufyatura amatafari tubareke mwumva ako karirimbo hanyuma mu kanya turagaruka tujya ku musozo w'ikiganiro muri isanga cya none
And just yesterday, you came around my way. You changed my horse in way with your astonishing beauty. Oh, you could have make a brother sing. No ordinary thing, a supernatural being. And no, you are brighter than the moon, brighter than the star. I love you just the way you are. And you are my African queen, the girl of my dreams. You take me where I never been yet. You make my heart go ting a ling a ling. Oh, I, you are my African queen, the girl of my dreams, and you remind me of a thing, and that is the African beauty. Yeah, yeah. Ooh. and queen. Oh Lord, ooh Lord, mm. out of a million, you stand as one, the outstanding one. Mm. I look into your eyes, girl. What I see is paradise. Hey, you captivated my soul. Now every day I want you more. I cannot deny this feeling I'm feeling inside. Hey, no other cannot take your place. It cannot take your space. That is a fact I cannot erase. And no, you are the one that makes me smile. Make me float like a boat upon the Nile. Girl, you are my African queen. The girl of my dreams. You take me where I've never been. You make my heart go ting-a-ling-a-ling. Yeah, you are my African queen. The girl of my dreams. And you remind me of a thing. yeah. And that is the African beauty. Oh, oh, yeah, yeah. Ooh, you are my African queen, and I know, oh yes, I know. Mm. You are my African queen, and I know. See, I know, see, I know what I am feeling in my heart and in my soul. Oh, I know that it's His love, and I know that this love was surely sent from up above. 'Cause you're the only one that I think of. You are my African queen, and I know that this means that you're the only one that I will serve. I'll give you my heart, my love, my body, and my money. Every other thing you think of. In a man who could think of anything better than you. Who could think of ever hurting you? Sacrifice my all, I'll give it all to you. You are my African queen, for real. You are my African queen. The girl of my dream, the girl of my dream, you have never been. Oh, na na, yeah. Oh, la, la, you are my African you are my African queen, girl of my dream, my African. You remind me of a king. Oh, so black, so beautiful. I love you, I love you, I love you, I love you. Munyemo, I love you, I love you, I love you. Munyemo, I love you, I love you. Oh, my African
radiyo ijwi ry'amerika iyo ni indirimbo my african queen y'umuhanzi w'umunyanigeriya tu baba uh, tugejeje ku isaha ya saa kumi n'iminota mirongo itanu n'itatu ku isaha y'i kigali mu rwanda n'i bujumbura mu burundi mu kanya rero tuba tugeze ku musozo w'ikiganiro muri isanga cya none cyagombaga kwita ku bijyanye n'amatora muri repubulika ya demokarasi ya kongo aho abaturage bo mu mu duce twa masisi na, na rucuru bavuga ko uh, benshi batigeze babona amakarita y'itora bakaba bafite impungenge z'uko uburenganzira bwabo bwo gutorwa busa nk'aho barimo kubwamburwa ariko abatumirwa bacu twagombaga kuba turi kumwe ntibaboneka ku munota wa nyuma ari nayo mpamvu twahisemo kubaha urubuga kugira ngo mutuganirize mutubwire uko ibintu byifashe aho mutuye elias kuri telefoni niwe turi kumwe muri aka kanya wiriwe neza
iriwe uri hehe
nje ndi mu burundi mu burundi ahagana he
ubu ndi muri komine kirundo ni muri kom- na kom- ni ntara ya kirundo muri komine ntega umutumba witwa gisitu gisutu ni amahoro
ngo ni amahoro kweri Mm. amakuru ki aho ngaho nyine mu muri ki- mu ntara ya kirundo
ntara ya kirundo turaho gusa ikibazo kwa- tu- tumaranye iminsi ni ikijyanye n'amafaranga amafaranga yarahinduwe mugabo twe ntayagara yatubwira ko usa- usanga nyine biteje ikibazo cy'ubukene kuko amahera yarahinduwe
Ah, ge- ge- gerageza icyo kiga- ikibazo uki- na- icyo kibazo kirambure cyane Wa- u- uvuze ko amafaranga atarabageraho ataratangira kujya mu baturage amashyashya
amara mashasha ntiturayabona urumva ububajije wese amahera akubwira ko ku mabanki atarahagera bararindiriye tukibaza rero ni igihe cyakire twumva ngo yarahinduwe ingorane yabaye e, leta yaba yashaka kugeraho kugira ngo ugeze kino gihe amahera ataraza yasohoka mu mabanki ngo yatangure tuyakoreshe
hanyuma se wowe wigeze uh, uvunja yawe uhinduza yawe
Eh, byashitse muga n'ubu usanga ku mabanki atarahashika ntarahashika
arashika aho bajije hose bakubwira ngo nawe uratarindiriye ko amahera adashika ku mabanki mbere kireba ikibazo usanga abantu benshi twese n'imwe abantu baripfumbereje barabuze amahera bakoresha kandi ubazi yuko umuntu adafite amafaranga nta buzima ubu bintu byose bisa nk'aho byahagaze n'ubuzi ubwo ni uvuga ko ariyo makuru tuvuga agezweho mu karere mperereyemo urakoze cyane ijwi rya amerika rizagerageza nubwo tutemerewe gukorera mu burundi ariko tuhafite abanywanyi kenshi na kenshi baduha amakuru y'ukuntu ibintu bimeze icyo kibazo tuzagerageza nacyo ah, tugikurikirane twumve aho bipfira ndagushimiye cyane elias kuba udusangije ayo makuru
Eh, bamwe murakoze ijwi Amerika ukuntu mugerageza ku- kwitanga mukaduhamagara naho muba muri kure urakoze cyane kandi ugire umugoroba mwiza
baba murakoze radiyo ijwi ry'amerika mu kanya turaba tugeze ku musozo w'iki kiganiro Ah, mbere y'uko tugisoza ariko nagira ngo mbasigire indirimbo y'umuhanzi w'icyamamare wamenyekanye cyane ku mugabane wa afurika uwo ni Mariam makeba ni mu ndirimbo ye yise malayika ni indirimbo yakunzwe n'abantu benshi iyi ndirimbo ikaba ariyo iza kutugeza ku musozo w'iki kiganiro nongera kubashimira mwebwe mwese kuba mwa- mwitabiriye kandi n'ibitekerezo mwagitanzemo abatubwiye batugejeho ibibazo tuzagerageza tubikurikirane mu bo bireba kugira ngo turebe ko ibyo bisubizo mwibaza twabibona nshimire cyane enjeniyeri cornelius wamfashije mu buhanga bw'ibyuma nadia taha wamfashije kwegeranya kino kiganiro muri studio ya karindwi mwari kumwe nanjye edi rwema reka mbasezereho ariko mbararika andi makuru yacu mu kanya isa kumi n'ebyiri
ingekuwa maliwe ingekuwa dada nashindwa na mali sinawe ingekuwa malaika nashindwa na mali sinawe ingekuwa malaika
Esa somoa yangu Esa somoa yangu Yamwani fanyeji Nikana mwezio Nashindo na marisi na we ingekuwa malaika nashindana mali sina we ingekuwa malaika
kidege hakuwaza kidege kidege hakuwaza kidege engekuwa maliwe engekuwa dada nashindwa na mali sinawe ingekuwa malaika nashindwa na mali sinawe ingekuwa malaika malaika nakupenda malaika malaika nakupenda malaika ingekuwa maliwe ingekuwa dada nasindwana mali sinawe